etakakaza nkarukwatagenarija gataritevugamina muro naguma nimbanza reka ntija ngo nabireto rwombana nashego muntigana zagire kunyagwa kakiiko wembogo nakabingo nkatyamure no mu rugondo rwa karyampologoma nagiha mukamayiro babangirori abakantenga kabanza bwizi natagati bo kubingana amajongoro kanja ngunduka na rwamutemba ruzayerizana bakankubya ritetebi zibona higira ati mukinozo na rutemba bwerere yahura two kurwana na bwajoje akanga kiri kimacuwe kire mpongemerero byagarukayo garakakwata omwana rutegana rwago ntinanyikanini kandi ahagira amakuru obona rwondo rutuhiza nkazigaraganye narwo nisarikunyere garata mukatare k'ekyenda bakatera omu ngaro afukene karanguza kandi reka shuma yashongora bakamikatabunda yatangana nakashanga kitatire yabaikarize mutsibuko n'abarema bungonzi yatsindike bukakana kamwe enduru yabafukane kagamba haikarire bwabaira okero nabanagise bukwato nyine kamwine rutaburwa twambinga omuntu igana ziremeire mu rutabaguza yahuruze munyeto na rwakigaije omuhurira mu manzi tukanzika tukarwana twararana tubushemeze akatagata rwabitirembo twabatsindike mutavuna kananga omwana karekera atya amabinda myambi banzorekere katanywa katonka katakira kevuma kengoro karongo rukingo butenga mukairwaza kamamagira namukana barasha amashambiko akana kantimbiza rwanyamurengwa na ruhuta mbiganja rutatina ntiragarara zarigiranga nukaboroga ngo ubucweke anti narikandira narigemura bwirindi ndatwabatera emitima yabo yatetema batakira mukuru wabo bwanyibombo yabatwara obutitsi bwiguranyundo bagishikana obutagorokana bakazi mushanju nijeni nanganze rubaganyamirembe katara nakagwisa kengoro karongo nkashangana baitombo itabagumiza ngu baitogukana mwene rubasaso kingira rizinga mumpye nimumpamane mumpurikize mumpangane mbagambe rutaro rwa rwanda isha abanyarwanda bakanshemiza nimpimba nimwende rutaro rwa rwanda bantu mwe abaza kurwana ba tanzania bakabanza batumaho aba uganda abazaire batumaho aba kongo aba ethiopia batumaho aba cyadi aba amerika batenisa n'aba burayi ikigambo bahama icyo kurwandisa habyarimana rwanda bakagitaha kifuba abatendeka minyata abana amashomero bakora fundraising yo muhanga b'abazungu batunga yo biyamba ibihindi na buharabu bagihe byo kurwandisa ibindi babiho muri afurika bagakora training abanyarwanda banshemezana batendekwa karagwe ka tanzania kaboserano batendekwa burundi na buzungu nakashangana bego kute abazaire batendekerwa goma kenya na uganda batendeka bakadoga amakamanda gatendekerwa heru bakaimuka bagurwa kwenkotana bene kanyarwanda batera kigali kona kirakana ka mudini batoroka omu nkambi soroti nakumi bajoka nibagenda bambari na tororo bagenda bataragaina bahoima na masindi bagema ogwa kasheshe kampala nakinja bakwata ogwa mashaka kabari narukungiri bakasikiriza katona bagikambika ndi kyenda kyenda za dabodifu za homu nkambi za miji za horora nizigenda za tanka za shombe mizinga kibanza kikwa ikumi rukumi na rwenda enkotani bakambuka rwanda bagiterana obutagorukana gusukamu ebikompore enkyenda zatorokamu bibiri enshwashwa zafuiremu biine ebicuncu byatokwerekana nibigenda national park yacwekamuayo enkotani bakasiikiriza bakambikaragana eshakize n'enterahamwe za rwanda kuba abaire nibatonze bagumize ngu byabiyenje bya kigeri inyanga rwanda inkotani byaduteye byo gatsindwa urwagwa rwanjye sindunyaye ingurube zanjye sinziriye mfite ubwoba ndumva ndi urumwa mfite n'isese mu dutabare ingabo z'u rwanda imikono bagiye korora nibarengarenga tumba na kizira komi bagiterana ubutagurukana amatimba na karangazi bakarara bagwa cyumura bakani basinga afure gemanzi mukuru wabo nambonike cyakongera kubaitsire gemanzi fred rwigema muri genzi tukagarukanaho ururiguri rukasibarira inko bwira kabiri abazaire bakayinama barira fred abirere basiba batongire imyeto batongeza rwigema muhanga gasibangarira isibane karira yagwa cyumura shanatorarizire ninkabyarumana nakonyine babakendwe rihanga konka icyabikiriza nicyo cyabitambira rihanga kabatungira paul kagame washomero bambe gombo ryasakatunga eryameja kayimuka yarahire nshukatsigaha boda yadomera tatine manzi umunyarwanda ikotane batera rhengeri kagitumba na kizira kome ago n'amatware genkotano mbirunga na rugano bajombeka za headquarter amatimba na kabarore radio muhabura kanebihereza gahini na karanavukano bagikwatanya wishongoize na karangazi nkashangana bagitayaya ini narikara nkagihimba nyine bongererwa umushaki w'amakuru ga the new vision nyagatare na karangazi twatunga abashaki b'urumuri nangabo ebyoma bayikorereza video kamera computer kamera video tapes computer tapes nomo yashika kubota hitaki kodaka agifatuburo afuro byona bikarekodinga byahereza kampala rabashaki b'amakuru nkashanga nibavuze akanyerengwa na kagame nibabashoborera ryo muri nyarwanda bagumiza ngo bano barwanira umutekano n'amajyambere nibanga ivangura ry'amoko no kutahuruzana nibenda obusingi no kutaha obuhungi bose rero nibubakabi atari na rihengeri baginyaga ibyo kurwanisa cyangwa ubwo nabyomba babayitano batorana gitarama na gabiro bagitsimba amakanda gisemye na kanombe bakatombekereza batera kigali habyarimana katonze yarra yargaho yaboroga emikono yagiye korera yate yagamba urunyarwanda rwa muhamu yatandika urufaransa n'urushoheri byaba byabushatse kangambire yoweri museveni akayishengereza izinkotani n'imbuyobo rwanda tugitegeka kumwe kabanza yatera nambi ibiri itanu ina ini ikumi n'imwe yakwata umweshongozi w'omuganda tusebonze ndi muhimbi mu kadongo kamwe ebyobufuzi tobinyingi za musi bimanyi buzako kubarara lijo yatera nambi ibiri noti ishatu munana yakwata omukozi wa radio uganda tinyonje mutebekanisa puroguramu hari radio uganda ebyobuteeki otabimbuuza tinkubimanya buuza abandi habyarimana bikarema yatongiza nyororo wa tanzania na mubutoza n'ensonga yashikana haryo buri museveni wa uganda ikigambo bahamya cyo kweshengereza kagame endagaano bazikorera rusha atense byarema kagame nashangagwirwe kubi ekinaga kimuzibire gambe mizigano miyayishoko mbyayaraga ruvindi yazitahama ishe bitaboneka ramu yabitera hamizi bakagezaho kwishengereza byarema ritatina konferensi yagitarakamo orra kagame tubaramanyire muhanda guyatoire habyarimana we yajuka nkuwaza kufa wene nyinyi yagitema n'uwa burundu bagenda nibakumba nibasha bashendekereza iwe ruhanga konka bamurebere bo bakakimanya bamuhanikire mukona aha mutima batiriho kugenda mwishenegage bwakozeyo byaza kuhinduka wamuteyira kabanza yamureka enyonyi yashanka yaza kurandinga hakishaha ikyonyini kanombe kikompora yatwekera 100% fragment yamupima yamutangaza akamutera enyonyi yahinduka ebirere na habyarimana tubarazikira mbere bakazika za busuuta ayimukana ab'emisiyona zarrara ab'empango n'emihoro ab'emihini n'ab'ebihosho ab'enfuka ab'enyundo ab'amacumu ab'emihundo ab'emishabi ab'emyambi abatendekirwe kwita enterahamwe za habyarimana bakayita abatutsi rwanda batangaza buri omu bakanu basinga nibadumirwa turwibondo gudayivoma mufuyirungo rutindangeza umutima mpango rukarabakaba mutwe gwenyondora harabagana ryangombe na nyabingi bainama bashogoita batatina kushesheshaga amabaha byamana abantu babaitana batungikirana abashogoita bakazi bainenda batoroza nibareba aberere babaitana babashekura empangare babacuha amabere abagurusi babokeza omu maju abatsigazi babatemaho emikono n'amaguru bakomera n'emirambo batambika omu mayanja siba n'etayaya rwa rwanda kigali enguto zahinduka eshagama amaju gashoyeko ruziiza ruremu rwanuka ekizondo victoria nakiire nyanza zashoyekwa emirambo terabaire emirambo rakaina amashako mukashenshero uganda ekaziika byagumana ebyeshomba nimwenda ihunga ry'enterahamwe byanyo na nyabugogo mabajemu gwa burundi nyamabuye na mushumba babanagiza panyara na zarara gitarama na kabwayi bagira abantu batonzi wanshikiza nirwata rwigo byoroye inkotane zakwasira akegano obunyarwanda ngweno munyayuganda uzangu uganda okaruga nkahya tinavuye buremezi muri district ya rukungiri data bamwitaga amaguru nyondoro bagente mama bamwitaga wandya nondeba jewe sini rwigo byora nitwa rujonjuru wabaire nambuza kamuha yamugira ati kaitwekesero rwigema nimwahiriza abanyarwanda kigali kurekana mwenda amazina gente hamwe anga nimwene karanga fundu nimwene ruzundu kadongo nimwene kadomora kabamba nimwene kabamba rwicamariza kiniga nshuke rutababarira rutoziyaza muzira ntozo ruhondahonda bere na ruvuna mweto akanshemeza n'inkimba biyimana narahange inkotane zagikwata amaisho g'enyariro bisya by'empunu mumatu g'enjubu na munwa gw'embeba mbisya by'engiri bigere by'embata na muto gw'entama maguru g'empehe mayino g'enkende byara by'enjangu kakihimba g'entera hamwe ganshemeza nigakoratana nimwenda g'abakazi babo kabarga na nyirakabono nyirabihanga nyiramabinga na nyiramagufa nyirakamegere nyiragatuzi nyiragasindu nyiragafuni nyiragatosho nyiragahosho nyirabipfuye nyirabinutsi nyirakabimba na nyirangonera nimwenda g'abaishiki babo humbutse yagenda nakasimbutse kanyamanza yahunga na kanyonza gahombanye yakwatana gakokose gahurubutse gaturumbutse gatumbuje gatunguru nakatururumi nakaturugunye nakapumpure bakunga ikikara cyanukana barengarenga icyo kitima kitere ndahaguze umwene kikwaya cyishobo bakamunagisora wikwa shegera naro rwayitse nkembundu koroneri bagosora yahunga na be escort bekarahabutakana kabutine teramwe bukunga rwanda nashange cwekere mwayaye kingoma na nyanzi babagemanya barongo bagihera mumeri narihingi babayita bagumiza ngo ayiwa data w'igikomfora kinciye ubutumwa tubabariye mu mwankotanyi mu rwanda ko twarubahariye tugahunga butari nakakinze bakababenga burundi bagitahana barara abarwemparana yabega batina kungira iganda mshenyira kizira kome kotaniza abashikira amasasi g'emikamakanda kizigura batinde kwambuka muhazi ndatemu na kayonzo babajemo gwazayire cyangwa ubwo bagira abantu batonze bukavunaguma bakambuka bahishwa mu banyamurenge bahora inzigo ya bene waba bagwire kigali abarwamagana na kigali babajemo gwa tanzania kiramuruzi na kayonza batokwerekana n'ubuhunga kibungo na nyamugano bagira abantu batonze gatore na rusumo bakabashendekereza nebukompora akagera bajyambukana barara nimwaritahuka ry'abanyarwanda buga bwa ruguru nkashangana babukoma n'abayikoke n'abuyende babukoma n'abagenda barahori na nyamushagari yatsigara amatongo cyamatene na kisayike bakatsura uko gwa rwekombo mugira kira bagwa mu kiramburamuti babusiya na mbare abaiganga na tororo abaginja na kamuri mukono na kampara mashaka na lyantonde mbarara na rukungiri kabare na ishaka kisoro na kinkizi za motoka zikasibaniza eshomba amaduka gakingwa amatabona nashangaga buzira bakambago garaya na kashoko bahimintuka nibagenda ibari nayihunga bagira abantu batatereze rugasha na kayonza bagira bomucucu nugweba bakagifuruka bugera lyasigara amatongo abanyarwanda bayambuka sezibona mwenda baburemezi busoga na bugerere bazagurura babururi na wabusana makonkonyogo na katago bagishanga amatongo gakaina mariyo na mushenzi ka bunyatana rwampongo bahemba umugamba utakiyikwa na rurangwa ruhero na cyokaho bakasikiriza bayambuka amayanja nyakashiki na katikamu evanje batundana bagenda kabarashu Nya- nyakashiki na katikamu evanje byasigarana bitozisha mwito na kapeke tokeza kandi buzire bakambaza amashurita na matuyiga babikomana bagenda umwe kocha mahoro kokeza rore na zatakisuka shombe bintu n'abantu kampara abanyarwanda bataha kigali nyabishozo nakatoke ngoma bosira nabayitera abambirizi na kayina bararano babukoma cyembogo na katugu bayimukana bagenda kivanda na kigwere bakaragara umunguto kabura muguha batangaza baganda bangoma ikinyoga cya nyasuna hagenda barigira babusana abakayonza na kayikuku baragarwaye nishara bugundo mbwana na rwabudu baragartagumba rwembundu na cyarshebeka itoho bagyomye n'abagenda umaduka gangoma bagemo gwa cyenkuanzi bakishendekereza abanyarwanda mukabare bayambuka amayanja n'umwenda bamasindi ekitwarana ko kyagenda ritararengana kakomo kigumbana kabu kyagenda karasi n'amanyatari kiryanshekana kinyara hagenda ntabyera naho mugisha mahirina nabo ibango bagira abanyurano batonze kiguto cyamasini bakatokorekana barengera akaduko abamushanzu na mwenda hagenda candari na kainamura kambanda na nyabuhinja hayanga bwasisi na karwende hagenda rwabukwisi na rwabusoni hayanga kaburabuza na karisa hagenda ntiyamera na bijamana ikiguto cyamasini bakatokorekana barengera kitwetwe yakitwara nako kikayiyana ritara bagifuruka bahungira amatongo ritararengana kako masenipota na kikayito yatsigara karimba rwakikamba na rwamanyo rihimbana na katarayiha baremera gyegera nyamiryango tukura bahire kugenda abanyarwanda amasinde katondishaza kibana nashangara buzire bakambaye oboka n'umunatira atsinze abayishireka kishuga na nganga rwemugari na kikanse yatsigara amatongo katagurwa na nyakacaca bajya rwanye na zarezi kizuzuba na cyakajejegere bakazikiriza bayambuka gafu n'umwenda ba district kiboga nyankwanzi mu mpango bazagurwa bakizunze ubona kibanda umurushozi na nyabweyo bakisanga ibirazo byo barigire buremezi butembana bukwiri bakarengana isenguta bagungira motoka za kiboga kashamba koki nashanga yemera kutaha kampala kabare na ibanda baragaruba joga na randa ibara na kizingo yatongeza bakambaye busasa na kagare hagenda kazungu na katsinzi hayanga kafure kajegera na kavuye abaruwa magari na kagana mabakacwekana isenguta mukina barengana tweto n'umwenda bamuyeje bacyarahaze omu kibeere abakatwe kangira nakigwanya abarwentenga na rwamati abakiboga n'amasode omwituba n'omukyenda bakeshomba abanyarwanda kinkwanze na muyenzi nashange buzibe bakambaye n'omwenda bayigomba bakizozo na kirondo hagenda dariya na mutarizo koko na butambazi evanze byasigara n'omutyonza kasenyi na miraba marisizo gatongeza bakambaga omusurangoma na kureba hagenda abakozi barangisozi nambuye katonja karumba na bwimba betahire kigali Ana na mayiro bazagurura bakyenkwanzi na muyenje kirasi cya ruguru bazagurura bakyenkwanzi na muyenje omu kiga- mu kirasi cya ruguru bagenda nabo mu kigezi na cyahi ababiyanje na cyamurango baraga mutayi na bikarebo himashanarizing abakeshwa mbama irente zahoga bararize kibimba nyina bukandira ibibaja byasigarana bitonza kashenye na miramba marisizo gatongeza abagambaga umusurangoma na kureba hagenda abakozi barangisozi nambuye katonze akarumba na bwimba betahire kigali bukarage na bukandira ibivanja byasigarana bitonza bukarage na bukandira ibivanja byatongeza bakambago kifampa na kakubansiye mukeka bagiye kororana barengarenga kiringana bugomora bakambuka ikitindo rukaye na rwabwenge nashanga barayire kutaha kigali n'umwenda babwera bana buhekura hayishomba bakenkwanze muyenje na kiyonga kayibamba nakonje ikitindo cyashwekoga buremezi n'amasini mpumure n'amakore batangaza baryihuki na musheshereka wizike na rumegere bakishendekereza abanyarwanda batogorekana n'abarengarenga agira imana na mugabankiko baremera cyakacunda na nkonja bakasozi na korongo ijo hagenda karisa na heremiya rwemerama na mugaga baraga ka marembo na kisha tukurabayire kugenda abanyarwanda kigo kasigara amatongo na gihimba begarikira kigali bacyabya na rutungu bazagurura ka rubumba na bwimba kayitabikira na kagonye byahimitwa n'ibigenda ruhuhe n'akayirasa yatsigara amatongo rw'imiyaga n'umututsi bajyamo gwa kashagama na burunga akatareka karoro nashanga kabuzira bakamba abarsherwa amayita bakatokorekana barengera sara n'umwenda abanyabusozi batongore na rwobuzizi bararana babukoma kera na bubare baragarvaniya na riyombi rushoga na bizugwe ntoke za kandi buzira bakambago rushoga na bizugwe ntoke za kandi buzira bakanyakashara na cyakabunga batangaza ko na ribokarahanga ipidaru bitete bakaragara umungu itente zahoga bararize sanga nakore kweterana barugomere mechi kampu cya kanyariye ruhagene mponoka za buremezi hayimuka ba rwozi na rwebagira rwehongera rwekicunzu rwecyoha na rwekishwaga batangaza rwabutono na ratombuzi icyo kibarani kibata amabanga katonze abanyarwanda betahire kigali mukaba rwobuzizi ka rubango bizu and orientrege duhekura rwebicere kangwe kigandu rwabana ikinyeganyege na rwebisheke ebigarama na ryacyenda ubusheka rukonoka byengerere kamutoza genswera ga rubunda cyamukonde ikigaga cyabayi bakayora ebirembo kagare vida rwebitete na kansonga karukwanzi ebirundu makatengo bwentame lyafaaza byengeri bya kera mukora iguru ag'empimba g'oburunga kizuura muhembero ka kera riragaranya kigufu bukoba muhingo kabambu kabagendanwa kanyinashara mutanoga na bukirenge iburogoto gwakamotoka na kyamiyonga kona nyamirima ag'omukama na bwara kakoma na rupoporo nyanga rubunu kyerere ikuma na kambu kakuru na warikiri eby'abajongo na nyakihoko rwonye na rwa muhungo ryanja na rwenshebashe mugunga kanzira kabura buhembera ag'ebitunfu na rwakomutino muhunda na rwikamiro karengo na nyankumba byasiba nibyeshomba rwakaturuturo mwiryango kagihimba ndayire bwankohi tsiri kinini giro bajyana n'abarwa amanyonyi na butuntumura ikiri za mwenge keri na rubusi yatsigara amatongo barwa muhana bukara bakasekereza bakatuna bakikambika barayiye kutaha kigali ayo mukabarwa obuziyezi karubango bizubu and orient reged hekura rwebikerekango ikigando rwabana ikinyagenge na rwebisheke bugarama na ryakenda obusheka rukonoka byongerere kamutoza genswera ga rubunda kyamukonde ikigaga kyabayi bakayora ebirembo kagare pida rwebitetera kanshonga nimwenda bavukanga naiba musasire nimwenda bavukanga nacyakyarujuko mutiga nihangiza mu mabanga rikena no muri isomo ishize ati mpora mpora cyacyarutengera rutorwe nkwanzi yabaredata za